ry'amerika turabashuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ko hirya no hino ku isi tujye mu karere k'ibiyaga bigari nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku mikino ya basketball africa league yaberaga mu rwanda yaraye irangiye ikipe ya atletico petrol de rwanda yo muri angola yegukanye igikombe cya bal itsinze al ahli bengazi yo muri libya ku manota ijana n'arindwi kuri mirongo cyenda n'ane mu mukino wa nyuma waberaga kuri beka arena i kigali umukino ukirangira navuganye n'umunyamakuru w'imikino annette mugabo wawukurikiraniye hafi mbanza kumubaza uko umukino wari wifashe umukino muri rusange wagenze neza navuga ko ari umukino watangiye amakipe yombi afite imbaraga ubona ko nta kipe ishaka gusigara inyuma azamukana bagenda banganya amanota bagenda banganya amanota ariko agace ka mbere n'aka kabiri kaza kurangira ikipe ya al ahli bengazi ariyo iyoboye mu gace ka gatatu ndetse n'aka kane petro iraza ihindura cyangwa se ikora ibyo benshi batakekaga kuko ikipe ya arahiri bengazi kuva batangira uru rugendo ubwo muri karahari conference kuko ariho bari bari bavayo ari aba mbere ari aba kabiri nyuma ya fusulaba hanyuma baza hano n'ikipe yari itaraba gutsindwa kugera ahangaha bari bataraba gutsindwa kuva muri kimwe cya kane bagera hano mu rwanda kugera uyu munsi bari bataraba gutsindwa so bari baratsinze imikino yabo yose ni ukuvuga ko ikipe ya petero rero yaje mu gace ka gatatu n'aka kane ikora ibyo abenshi batakekaga ibyo batari biteze ko ishobora gutsinda iza gutsinda ikipe ya arahiri bengazi ikipe yo muri libiya bwa mbere yitabiriye irushanwa kuri petero navuga ko ni ubwa kabiri bari bageze muri kimwe cya kabiri ariko kandi ni ikipe itarigeze isiba kwitabira imikino ya bal kuva yatangira muri bibiri na makumyabiri na rimwe umukino rero muri rusange uza kurangira ari amanota ijana n'arindwi ya petero di honda wavuga ko petero mu by'ukuri yarushije ikipe ya arahiri bengazi kuko ubundi arahiri ukuntu imenyerewe ni ikipe yatsindwaga ako kanya igahita igaruka mu mukino ariko ubu ngubu bisa nk'aho byanze kandi bagiye bavunikisha n'abakinnyi babo hanyuma kandi nicolas na kapitani w'ikipe ya bengazi ya petero di rwanda mu by'ukuri baza kubyaza umusaruro uko kuvunika kw'abakinnyi b'ikipe ya arahiri ndetse baza no gushyiramo ikinyuranyo cy'ayo manota n'umukino muri rusange uza kurangira ari uko bigenze petro yongera gutwara igikombe nyuma y'uko yaherukaga kuri stage ikomeye muri afurika bibiri na cumi na gatanu ubwo batwaraga afrobasket uti al ahli yari itaratsindwa kuva yatangira iyi mikino none rero birumvikana ko yakubiswe n'inkuba wabonye yabuze iki kugira ngo noneho bayihangamure navuga ko haba habayeho ubuhanga bw'abatoza ndetse na team management muri rusange ariko kandi abashyiri n'ibyo nk'uko nari mbigarutseho yagiye ivunikisha bamwe mu bakinnyi bayo kandi bakomeye inyuma ari uko rero ibavunikishije petro irabibona imaze kubibona ibibyaza umusaruro ariko kandi habaho n'uko amakipe yose yagendaga yegerana cyane ibyo ngibyo bigatuma bakora amakosa menshi kuko buri karita yarangiraga ikipe yose yujuje amakosa atanu kuri atanu ubwo rero icyo gihe iyo bigenze gutyo ni ukuvuga ngo iyo ikipe ikoze ikosa bajya gutera ransi so ibyo byabaye imbogamizi ikomeye cyane ku ikipe ya arahiri ariko kandi biba inyunganizi ku ikipe ya petro ari naho yagendaga inabatsindira n'amanota menshi ariko kandi bari bafite abakinnyi bahagaze neza mu by'ukuri urebye nka kapiteni wabo ukareba nka nicolas nk'uko nari mbigarutseho ni umwe mu basore bagize umukino mwiza cyane kuko wabonaga ko uko yageragezaga guputa cyangwa se kuba yatsinda byamukundiraga ni amanota atatu cyangwa ni amanota abiri kandi noneho uyu munsi yakinnye ku rwego ruri hejuru yakinnye neza nicolas kuko wabonaga ko ni nawe mukinnyi watangaga n'imipira kuri bagenzi be yavagamo amanota menshi navuga ko ku bwanjye mu by'ukuri yagoye cyane abakinnyi b'ikipe ya al ahel bengazi none rero igikombe gitashye muri angola kuba ari ubwa mbere ikipe idaturuka mu bihugu by'abarabu yegukanye kiriya gikombe biratanga ubuhe butumwa ku bakunzi b'umukino wa basketball ubutumwa bitanga ni uko afurika y'abirabura cyangwa se amakipe y'abirabura nayo yamaze gukanguka bamaze kumva neza uburemere bw'iri rushanwa bamaze kumva neza ko nabo bishoboka kandi ibi ngibi biraza no gutinyura andi makipe yose azajya aza gukina iyi mikino ya ya ya bare kuko ubusanzwe amakipe yajyaga guhura n'amakipe nka za us monasitiri cyangwa se amakipe nka za fusilaba amakipe nka za arahiri ukabona ko mu by'ukuri bafite ikintu kimeze nk'aho ari ubwoba ariko ubu ngubu niba ikipe ya petro ishoboye kubikora ni ukuvuga ngo biraza kuba cyangwa se ni sinye ibayeho gutangwa ku yandi makipe bakavuga bati amakipe y'abarabu dushobora kuba twayatsinda ni mesaje ikomeye ko ikipe yose yabasha kwitegura neza ikipe yose yaza gukina n'ibi bihugu by'abarabu idafite ubwoba ishobora kubaha akazi gakomeye ikaba yanabatsinda ikaba yanabatwara igikombe nk'uko petero ibikoze muri uyu mugoroba Annette Mugabo umunyamakuru w'imikino ukorera i Kigali mu Rwanda turagushimiye cyane kuri iyo nkuru leta y'u Burundi yafashe icyemezo kibuza imodoka n'amapikipiki kwirirwa zihagaze kuri sitasiyo za lisansi ibyo birareba abatwara ibyo binyabiziga bazafatwa byabazimanye mu mihanda icyo cyemezo ntikivugwaho rumwe n'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abaturage ndetse n'abatwara ibyo binyabiziga Thierry Ndayishimiye ni ingingira abo bagendesha imiduga n'amapikipiki mu gihugu cyose cy'u Burundi ko atangendeshwa n'imwe izosubira kwibonekeza ku masitasiyo yose yo mu gihugu zirindiriye igitoro kimaze igihe carabuze muri ico gihugu leta ibicishije mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi yasohoye iyo ngingo ku mugoroba wo kuri uyu wa kane mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi w'igipolisi Nduwimana Desire amenyesha ko izo ngingo zafashwe mu ntumbero yo kubahiriza umutekano w'ibintu n'abantu kugira ngo umutekano wo mu mabarabara uhagararirwe neza kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu worohe hafashwe ingingo n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ko ku masitasiyo ari mu gihugu cyose mu bisagara byose kizira yuko hari imiduga yirirwa itonze ku ibarabara kuri sitasiyo irindiriye kuronka igitoro ibyo rero si ku miduga gusa ni no ku mapikipiki eka ibigendeshwa byose mu ibarabara uyu muvugizi yanamenyesheje ko iyo ngingo iraba n'abantu imodoka zizimana kubera kubura ibitoro bagaca babuza uruja n'uruza anagabisha ko uzobirenga ko azohanwa ni ukwibutsa abenegihugu eka bose batembereza ibyuma mu ibarabara ko kizira kikazirizwa gutembereza icuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja hanyuma ngo uje kuzimiriza imodoka cyangwa icuma cyawe mu ibarabara hakenewe rero yuko urujya n'uruza ruguma rumeze neza umuntu rero azogira azobirenga ko azohana abakunzi b'ijwi ry'amerika bagerageje gushika ku masitasiyo atandukanye ari mu gisagara ca bujumbura mu gitondo co kuri uyu wa gatanu basanga iyo ngingo yatanguye kubahirizwa bamwe mu bagendesha izo modoka babashije kuvugisha barashima iyo ngingo yo kubuza imirongo minini ku masitasiyo uku niko babisigura ubusanzwe nka jewe iyo ngingo ni nziza bivanye n'amasanganya akunda kuba yibonekeza rimwe rimwe ibyo ibyo birabonekana cyane ubusanzwe ko kenshi iyo zakunda gutonda ku mabarabara ugasanga nyine zirateye amamutiyaje mugana cyane cyane ku ibarabara rikuru niho bari bakwiye gufata igare mugana nkaha usanga atari pensipare
ku rundi ruhande basigura ko iyo ngingo naho yotuma haba umutekano w'ibyo byuma ariko ije kuniga bamwe kuko batazomenya ko habonetse igitoro mu gihe iyo caba kije uburi hafi ya kironka babona ko hazocakura akamwana wa mama hakabaho abazomenyeshwa ko cahageze abandi ntibazigere bamenya amakuru hafi nabyo ntibishobora koroha kuko kenshi bikorwa mu magurupe ya watsapu hariho n'abashoferi usanga ata mawatsapu bafite nayo byose bica bigorana igihe igipolisi nyine kuba ariko cyangwa ubundi kiriho kiravuga ati ntimutonde ku masitasiyo n'ubundi bari bakwiye kuza baravuga ati eh cyane bagacisha ku maradi muraba hasi ntimuje gutonda muga muraba hasi cyane baravuga ati isaha iyi n'iyi isashe runaka haza kuba hari igitoro ikindi batakiriye neza ni ingingo ivuga ko imodoka izozimira mu ibarabara kubera igitoro izofatwa aha bavuga ko uko bazunguruka barondera ahoboneka ico gitoro n'akaba gasigayemwo kahaherera ibyo bakabona ko bitari bikwiye kuko atakundi bobigenza mu gihe nta gitoro gikwiye kiraboneka mu gihugu bivanye n'uko ushobora guhagurutsa umudugu ubona hariyo nk'ilitiro nka zitanu ukavuga ati ngiye ngiye aha ariko ugasanga muri urwo rugendo ugiye ugasanga hari ibindi bintu biciye byiyongera ko utari wateguwe kandi bisaba ko ugenda ushobora kukikuzimira ko eh, urumva ko ya ngingo ikigufata n'ikintu utaba witezaho ko aho aho baba bari kuhatunigira mu menshi kwezi naho amashyirahamwe mu byo aharanira harimwo inyungu z'umunyagihugu avuga ko adatahura iyo ngingo avuga ko kuba izo modoka zahora zihagarara ku masitasiyo ari ugutanguranwa kugira ngo barabe ko boronka kandi akaba ari n'uburenganzira bwabo jean duwimana avuga iri shyirahamwe orikome avuga ko icyari gikwiriye ari ukurondera inyishu y'uko abarundi boronka igitoro abandanya avuga ko iyi ari inzira yo kugira ngo ntibiboneke nabi ku banyamahanga n'abandi bagendera mu burundi ziriya modoka zateza kuba eh, zajanye abakozi zajanye benezo iyo baja kurangurira imirimo ziriya modoka rero hajya zihagarara hajya ni ingorane Eh, si byiza si byiza bya benezo ni ukubura uko bagira gusa iyo imodoka ari nyinshi ku murongo ikaba umurongo muremure biboneka nabi aba banyamahanga batubona baraheza bakavuga bati abarundi ntibagikora imodoka z'uburundi noneho ntizigikora ntizi- zigitwara abakozi ku kazi ahubwo zisigaye zibatwara gutonda eh, ku masitasiyo Eh, ibyo biraheza bikaboneka nabi Eh, umuti rero wo kugira ngo ntibiboneke nabi eh, si ukuzirukana ahubwo ni ukurondera igitoro gikwiye ishirahamwe orikome ribandanya risaba ko leta yari ikwiye gushira inguvu mu gutorera inyishu ikibazo gihari c'ibura ry'igitoro ishirahamwe amashirahamwe ashoboye kuzana ico gitoro nduwimana anavuga ko kubwira abanyagihugu ngo baje gutonda iwabo muhira mu kurindira ko igitoro kiboneka bishobora gusubiza inyuma cane ibikorwa vy'igihugu ikindi avuga ni uko atagikozwe mu burundi bashobora kwisanga mu buzima bugoye cane burimwo no kubura imiti ahantu hatandukanye kubera iryo bura ry'igitoro ndetse no mu bindi bisata hakabaho ikena ridasanzwe mu bintu bya nkenerwa tiyerive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
turabasuhuje mwese mugurikiye radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukanagezwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro muri kumwe nanjye karemera patrick bayikaze muri sosiyete dutuyemo akenshi iyo umuntu akuze afite icyo gukora cyangwa se ikimwinjiriza ubwo ni ukuvuga akazi ndetse n'imyaka imwemerera gushaka cyangwa se gushyingiranwa iyo adahise ashaka rero usanga abagize umuryango ndetse n'inshuti ze za hafi batangira kumushyiraho igitutu bamubaza igihe azashakira cyangwa se igihe azakorera ubukwe Ese ko gushaka ari uburenganzira bw'umuntu ni iki gituma umuryango mugari ushyira ku gitutu no guhoza ku nkeke abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka? Ubusanzwe iyo umuntu atangiye gukura usanga ari wifatira imyanzuro mu buzima bwe, abenshi bafite akazi cyangwa ibindi bakora bikomeye bashyiraho n'intego zihambaye z'ibyo bifuza kugeraho mu myaka ibizaza. Kugira kandi umuryango ni imwe mu nkingi ikomeye mu muco w'abantu aho ababyeyi ndetse n'umuryango mugari banezerwa cyane iyo babonye abana babo bashyingiranywe by'abana byiza bakaba bakibaruka. Imyaka yemewe n'amategeko mu Rwanda yo gushyingirwa ubu ni makumyabiri n'umwe gusa ubu hakaba hari umushinga w'uko umunyarwanda ufite nibura imyaka cumi n'umunani y'ubukure azaba yemerewe gushyingirwa byemewe n'amategeko ibyo bikazaba mu gihe itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango rizaba ritowe n'inteko ishinga amategeko nubwo gushaka ari uburenganzira bw'umuntu kandi nk'uko tubibonye imyaka akaba ari makumyabiri n'umwe yo gushyingiranwa yemewe n'amategeko usanga abasore n'inkumi bageze muri kino gihe sosiyete itangira kubashyiraho igitutu cyo gushaka ese ko kandi gushaka ari uburenganzira bw'umuntu ni iki gituma sosiyete nyarwanda cyangwa se umuryango mugari uguma gushyira igitutu no guhoza ku nkeke abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka mu myemerere twakire mugenzi wacu marishimwe nawe atugezeho byinshi kuri iyi ngingo twumve icyo bamwe mu baturage bo mu ntara y'iburasirazuba baba babivugaho
hirya no hino mu muryango nyarwanda usanga mu gihe umukobwa cyangwa umuhungu akuze agatinda gushaka hari aho abaturage bahora bamubaza igihe azashingira urugo bigasa naho ashyirwa ku gitutu uyu mukobwa w'imyaka makumyabiri n'umunani w'ikibungo mu burasirazuba bw'u rwanda aragaruka ku buryo inshuti ze urungano n'abo mu muryango we bahora bamubaza impamvu adashaka umugabo mfite imyaka makumyabiri n'umunani none se kuri iyi ngingo turi kugarukaho hari abantu batangiye kugushyira ku gitutu cyangwa ku nkeke ngo bakubaza ko udashaka ko udashaka umugabo ni benshi cyane bambaza ati se ko udashaka byagenze bite tugomba gushaka ukava mu rugo kubera imyaka iba ari myinshi hari abo tuba turuturanye bagashaka ugasanga umwe akoze mariyaje undi akoze mariyaje umubyeyi bikamutera ikintu cyo kuvuga ngo ese uyu mukobwa wanjye ko adashaka n'abo duturanye n'urungano rwashatse kandi ati se sarama ko udashaka kandi tubona imyaka ikuze kandi uri na mwize ubasubiza ngwiki gushaka ni ibintu rero umuntu abanza kwitondera kuko ntabwo baba bazakubakira urugo bamwe mu baturage twaganiriye bo mu bice by'intara y'Iburasirazuba bavuga ko hari impamvu zitandukanye zituma usanga umuhungu cyangwa umukobwa yashyirwa ku gitutu cyo gushaka ahenshi bituruka ku babyeyi umubyeyi akakureba akakurambirwa bati wowe wakubatse urwawe ushaka
biterwa n'imitekerereze mike y'ababyeyi mibi yo kutizera umwana wabo nk'uko bamubyaye
kumwishyuza kera baramubwiraga bati ku cyenda utageraho abandi bari ngo uganire n'abandi yenda ube wagashaka nawe w'iki gihe ashaka kugira ngo arebe ibiri mu rugo akumva yasiga ibyaho mu rugo byose abirangije noneho akazanamo ubunebwe akifuza yuko yagumaho mu rugo akakomeza akarira ubuto bwe hari igihe bashobora kumubona avugana n'abahungu kenshi kandi muri kwa kuvugana kwabo bakabona nta kintu cy'igikorwa kiboneka noneho bakavuga batese uriya mukobwa ko tubona yiranwa n'abasore buri munsi buri munsi buri munsi buri kanya buri saha imirimo ntikorwe kandi ntashake bimeze bite kuba hari abashyirwa ku gitutu cyo gushaka mu rwanda bihuzwa n'umuco n'imyumvire ahanini ishingiye ku mateka n'ibyo ushinga urugo aba yitezweho na sosiyete nko gutera ishema no kwagura umuryango binyuze mu kororoka n'ibindi nubwo imyaka yo gushyingirwa ku muhungu cyangwa umukobwa ari makumyabiri n'umwe nibura nk'uko biri mu itegeko rigenga abantu n'umuryango mu rwanda aba baturage twaganiriye bo hari imyaka bavuga ko yakabaye ntarengwa ku gushaka ku muhungu cyangwa umukobwa umukobwa burya aba ategereje ariko umuhungu aba afite imyitwarire y'uko agomba kujya gushaka umukobwa twebwe mu miryango yacu umukobwa arakura yashaka akajyana n'imyaka mirongo itatu ari mu rugo nta kibazo tuba dufite buriya imyumvire y'abantu ntabwo ari imwe ngomba gushaka mfite imyaka nka mirongo ine cyangwa se mirongo itatu n'itanu ariko niyo mpamvu tutagomba kubashyiraho igitutu umukobwa none se imyaka umukobwa yakaba yagezaho ukavuga ko yarengeranye n'ibura makumyabiri n'itandatu umuhungu iyo ageze makumyabiri n'umunani tuvuga ko yashaje byibura ni mirongo itatu n'itanu cyangwa mirongo ine umusore umukobwa umukobwa ni imyaka makumyabiri n'itanu cyangwa mirongo itatu nibura nk'uwagashatse yashatse guhera muri makumyabiri n'umwe kugeza makumyabiri wenda ni ibiri n'itatu nyamara gushyira ku gitutu utarashinga urugo ngo ashyingirwe bishobora gutuma afata ibyemezo bihubukiyeho bikaba byagira ingaruka nk'uko wa mukobwa w'imyaka makumyabiri n'umunani utarashyingirwa wadusangije ubuhamya bwe abigarukaho rimwe ubutuje bashyiraho iyo puresha hari nk'ukuntu nyine abakobwa uhura n'abasore ejo bakajya kwatse nomero yagushyizemo neza ukavuga ati ariko uyu ntamumwemereye ko numva n'ubundi ndi ku nkeke nkabereka ko nanjye naba ndi umuntu muzima ukagenda ukongera ugasubiza ubwenge ku gihe ukareba icyo agushakaho hari abahanga mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu bemeza ko bidakwiye ko umuhungu cyangwa umukobwa warengeje imyaka makumyabiri n'umwe yo gushyingirwa ntibibe ashyirwa ku nkeke n'umuntu uwo ari we wese kuko ngo ari icyemezo kiba kigomba gufatwa n'umuntu ku giti cye nk'uko jean paul ndayambaje umuganga mu by'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu twaganiriye abisobanura sosiyete ikwiriye kubanza gusobanukirwa yuko gushaka ni umwanzuro kandi umwanzuro w'umuntu ku giti cye kandi umuntu uko ateye biterwa n'amateka ayo mateka ye rero nawe ufite ayawe ntabwo wakabaye utekereza yuko uko amateka yakuremye ari nako ari bureme mugenzi wawe bavuga yuko urugo ubundi ari ijoro rito ntabwo rero utateguye neza urwo rugo rwaba ijoro rito icya kabiri iyo umuntu arenzwe n'amarangamutima aturutse hanze muri sosiyete ashobora kunanirwa kugenzura amarangamutima ye bwite bikamusunikira ibibazo bimwe na bimwe by'ubuzima bwo mu mutwe harimo kwiheba harimo kumva utagikunzwe ukigunga ubwo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima bwo mu mutwe kuba umuntu ashobora gufata umwanzuro kandi umwanzuro we akawubahirwa na sosiyete ni ikintu cy'ingenzi cyane dukwiriye kwimakaza kuko bitabaye ibyo ashobora gukurizamo ibibazo byinshi cyane mu mitekerereze ubundi se ninde ukwiye kuba yashaka mbere ku musore cyangwa umukobwa ninde ukwiye gufata iya mbere agashaka mu bihereranye no gushaka eh, umuntu w'igitsina gabo hari imyiteguro agira kugira ngo azashobore gukora urwo rugo uwo muryango hanyuma mu muco eh, igitsina gore barategereza bagahabwa ubusabe hanyuma bakabwemera cyangwa bakabwanga icyakora twavuga yuko ukwiye gushaka mbere cyangwa se nyuma ntabwo dufite igipimo twabigeneraho Eh, uwo ari we wese ashobora gushaka ku myaka iyo ari yo iri hejuru ya yindi yemewe n'amategeko none se kuki abantu bakishyiramo cyane cyane abakobwa batinze gushaka ugasanga nibo babaye ikibazo Eh, iyo mpamvu nayo ishobora gusobanuka mu buryo eh, wenda bugendeye ku miterere eh, y'abo bantu bombi ubundi abahungu eh, cyangwa se igitsina gabo bashobora gutanga urubyaro igihe icyo ari cyo cyose ubwo ni mu rwego rw'i- rw'ubuzima hanyuma igitsina gore hari igihe runaka kigera gutanga urubyaro bigahagarara ni nayo mpamvu wumva sosiyete iyo iri kubashyiraho igitutu iba iri kuvuga yuko umuntu ashaje bakavuga yuko ushobora kugera mu rugo ukabyara umwe cyangwa babiri hanyuma ukaba ugeze igihe cyo gucura ntiwungure umuryango icyo gitutu rero ni aho ngaho gikomoka kikibanda cyane ku bakobwa kuruta ku bahungu kirakwiye se mu by'ukuri ntigikwiye ko twabonye yuko ni ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye hari n'ushobora kuvuga ati jyewe nzabyara umwe kandi nkamubyara ku myaka mirongo itatu n'umunani n'urugero ntanze hanyuma ninshaka kuri mirongo ine n'ibiri nzajye nzajye muri cya gihe cyo gucura hari n'uwavuga ko atazabyara murumva rero yuko ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye birasanzwe mu muco kuba umuhungu cyangwa umukobwa yagira imyaka makumyabiri n'itanu mirongo itatu mirongo ine cyangwa mirongo itanu cyangwa irenga atarashinga urugo cyangwa atarashyingirwa ibishobora guterwa n'amahitamo y'umuntu intego runaka yihaye cyangwa izindi mpamvu dore ko hari n'abiyemeza kutazigera bashaka ubuzima bwabo bwose kuko nta mategeko abihana nubwo nta tegeko rihatira umuhungu cyangwa umukobwa gushyingirwa ariko sosiyete isa n'itihanganira kubona umuhungu cyangwa umusore watinze gushaka muri bimwe mu bituma abakobwa cyangwa abahungu bageza imyaka makumyabiri n'umwe yemewe n'itegeko yo gushyingirwa kuri bamwe ntibihutire kubikora harimo abatinya gushaka kubera amakimbirane arangwa muri imwe mu miryango yashyingiranwe agera no kuri za gatanya ikiguzi cy'ubuzima n'imibereho gikomeza guhenda gukora imibonano mpuzabitsina bigenda bihinduka nk'ibintu bisanzwe mu rubyiruko n'ibindi birimo no kuba hari abahitamo kubyara umwana gusa ariko ntibashinge urugo nitwa noel imana ishimwe nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo
aha iki ni ikiganiro ejo ukomeje gukurikira ngira ngo nk'uko mubyumvise mu nkuru twategurira mugenzi wacu imana ishimwe noel dushimiye cyane abaturage bo mu ntara y'iburasirazuba batubwiye ko babyumva ku mpamvu zituma abasore n'inkumi bageze mu gihe cyo gushaka bashyirwa ku gitutu ngo nibakore ubukwe turashimiye kandi jean paul ndayambaje umuganga mu by'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu watubwiye ko bidakwiye ko umuntu akwiye gushaka kubera igitutu ashyirwaho
duherukana zahabu atungurwa kandi anishimira kurya ibiryo byatetswe n'amata ufite ubumuga bwo kutabona ndetse anamusaba imbabazi ku bw'igitekerezo cyo kujya gusabiriza kugira ngo bibesheho yari yamugejejeho matata nawe amubwira ko ubutwari amaze kumubonamo bwamuteye imbaraga zo kumubwira iby'imitungo yasigiwe n'ababyeyi be no kuyikurikirana ubu bimeze bite nimukurikire umukino
ariko nanjye mba numva bincanga kirisitine rwose ibyo byo rwose biracanganye ariko nubwo wavuga ngo ubutaka butakwanditseho ntiba ari ubwawe hari amategeko abigenga ayo mategeko niyo nshaka rero kirisitine ndakumva haciye mungu se nifuza kuzabona zahabu abayeho nabi kandi yarasigiye imitungo n'ababyeyi be Mm, icya mbere hari imitungo iri muhire Yego.
urabizi ko isi yari umukire hariya bose baramuzi mm, icya kabiri nyina afite ibyo yagabanye data ajya kutugabanya ngaho mbwira Mm.
ari wako karengane wakakira ukagereka akaguru ku kandi i- ngo aha ntibinyanditseho kandi ubutaka butakwanditseho ntibuba ari ubwawe eh, oya nta mpamvu ingero ntabwo nahita nkubwira icyo mwakora aka kanya ariko hari icyo nabafasha kirisitine icyo ngukundira burya Mm. ngaho rero mbwira icyo ugiye kudufasha burya hari ibyandikwa mu mpapuro tukanazisinyaho Mm.
ariko ubuyobozi kuko buzi neza ko hari ibyandikwa bikanasinywa mu manyanga Mm.
cyangwa umuntu akaba yasinya abanje guhohoterwa ayo makuru yose ku mutungo aba yanayafite muri mudasobwa
uravugisha ukuri kirisitine rwose bivuze ngo nka kuriya nkuru nziza yandikishije wiriya sambu ntacyo bivuze cyane ntacyo nkwemereye nta n'icyo nguhakaniye ariko nimuhumure ngiye kubashakira amakuru ahagije Eh, Mm.
eh, urakoze cyane nimpa Mm. indi nama nakugira rero mbwira ndakumva ibi bintu by'imitungo ya zahabu n'akarengane yakorewe na nyirarume uretse kubimwinjizamo yego Eh, mureka abanze yige byanze bikunze imitungo yazayisurana igihe icyo ari cyo cyose Mm.
siwe muzungura ababyeyi be basize se eh, niwe rwose
ihangane mama reba badata we ariko se wabaye iki mukapa ko kuyo wabaye wabaye iki sha nanjye simbizi nikuye uzi ukuntu nje kubagaho kubera umwana wantumyeho ngiye kubona mbona nguhe mu gikaratita baratabara mukapa ko karapfuye nuko nanjye ntenzwa no gushaka igitenge cyo kwitera mu bitugu nikuye we ko umuntu wanegeka yese yewe rero kuva ejo nabyutse nsuherewe numvaga nameze neza ndabikereza nzi ko biza kurangira ariko ndabona byanze nkaba we nese urumva he mukapa ko ayiwe sha ubu ngubu ndumva umutwe uremerewe nacitse intege isesemeni yose kandi ubu mbona uko iyi nshuro ngiye karenze bagira ngo sinacyafite n'icyo kuruka
ihangane ntacyo ntangira icyo nkibariza none se mukapa ko niko uheruka kujya mu mihango ryari uheruka kujya mu mihango ryari harya turi tariki zingahe Ewe, kristi uzi ko ku kwezi gushobora kuba ari ukwa kabiri pe ntabwo mbyibuka neza ariko ukwezi ni nk'ukwa kabiri harya ariko ntugire ngo ni ukwinjira mu buzima ahubwo ni ukugira ngo ubone uko ngufasha nk'umuntu watabaye oya ntacyo
kandi ihangane kristi ubu ndi mu biganza byawe pe humura ntacyo uba.
ushoboye icyose wabona cyamfasha umfashe pe icyatuma mererwa neza cyose ugikore humura nikoye harya ugira umugabo
reka da ndarengana nta n'umugabo ngira di nyine impamvu bikubajije ni uko n'uba ufite ibimenyetso nk'iby'umugore utwite kuki mbabara cyane kristi reka reka Ah, byose ni ibicyo umbwira reka njye no kwirebera agahene kanjye bubanza gashonje oya wikwihagarara hehe n'ubu yihoreye mukapa ko ariko niba utanatwite ibyiza ni uko na- nagutunganya nkakujyana kwa muganga bakakurebera uburwayi ufite cyangwa ngo uhamagarire uwera se umusanga udukorera ubutabazi bw'ibanze abanza akurebere Eh, wasanga ari malariya ikwatatse nabyo byashoboka
haba data we nkuru nziza yanyuzwa n'iki mana we abaye yaranenda nabigira n'imana yanjye kuko ibyabaye byose ko namubeshyaga nashakaga kubyarana nawe mana nagirane kuko nyagasani ngaho da utike mukapa ko inkuru nziza uwo ni indi ngo ngwiki inkuru nziza uvuga ni indi erega kristi ntacyo naguhisha Ntuyambwira rwose Inkuru nziza yazaga hano hafi ya buri munsi yari umukiriya wanjye w'imena bigatuma amufata neza kugira ngo azajye ahora neza imbere ngize n'imana ndashyira ndamufatisha atangira kunkunda kugeza ubwo anzanira n'ibyo kurya ku iwe mu rugo sha ni byinshi pe ibishyimbo yejeje ibijumba ibiki n'ibiki yewe nyuma rero niko yaje kumbwira ko ashaka ko tubyarana agahungu ndamwemerera ariko ni impamo ya mungu mbimwemerera naramubeshyaga pe kuko sinatinyuka kubyarira muri iyi nzu ncururizamo akabari Iwe, mereza ako kabasi mereza
ngaho banze ngaho banze ukimana ihangane ihangane sha ariko se mbwira niko ye uwo nkuru nziza umbwira ni mu ntoki ni mu ntoki ahubwo mereza n'iyo telefone muhamagara aze kuhadusanga nyishurire ayiwe ahubwo unandebera iyo yo niyebe bityo urebe niba ifite ubwatsi ntumizeho cya gihungu cyanjye kijye kuyahirira dore ndashaka kuzayotsa yarabaye umushishe nkayirukamo menshi dore nayizanye haka
inshuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru